Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumwe na Jewe Diane ni nahazongiye kubashikiriza amakuru tubafitiye tukayahera kuyagezweho irya nino kw'isi na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana.
urakoze diyane turayahera muyavugwa mu karere igihugu ca uganda ejo kuwa kane caregetse ko ivyaha birimwo ivy'iterabwoba no gufasha iterabwoba ku bantu cumi na batanu bagirizwa kugira uruhara mu mabombe yaturikijwe ku mugwa mukuru kampala n'ahandi mu mezi ya cumi na kumwe n'ukwa cumi na kabiri ibitero vyahitanye abantu bashika kuri batandatu umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu ucuditse n'umuhari adf ukorera mu buseruko bwa kongo niwo wemanze ko ari wo wakoze igitero co mu kwezi kw'icumi na kumwe hamwe n'icabereye ku nzu y'uburiro ibitero vyo mu mezi y'icumi n'icumi na kumwe vyatumye igisirikare ca uganda kirungika inteko mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo mu mpera z'ukwezi kw'icumi na kumwe kurwanya umuhari w'iterabwoba adf ibimenyeshamakuru muri nigeria bitangaza ko gisasu caturitse mu gisagara maiduguri mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu ejo ku munsi wa kane hari mu gihe perezida muhammadu buhari yari akihashika mu rugendo rwiwe rw'akazi ibimenyeshamakuru bikorera muri ako karere bivuga ko abantu batanu bapfuye abandi umunani barakomereka bivuga kandi ko perezida buhari ataco yabaye nta murwi wigambye ico gitero ariko abanyagihugu bo muri maiduguri bavuga ko bakeka ko ari umuhari w'iterabwoba wa boko haramu usanzwe umenyerewe gukora ivyo bitero woba waragikoze ibihugu vyo mu burengero bw'isi birenga kuri cumi ejo ku munsi wa kane vyarasohoye itangazo rigaragara rigaragaza ishavu ry'uko hari abacangiro b'abarusiya bakorera kompanyi ya gisirikare wagner batanguye kuja muri mari ibi bihugu vyagiriza uburusiya kuba aribwo butanga ibikoresho vya gisirikare bifasha uwo muhari ibihugu vyo mu burengero biri mu rugamba n'abajihadiste muri mali bigizwe na canada ubudagi ubufaransa ubwongereza vyavuze ko bidashigikiye irungikwa ry'abo bacangero ku butaka bwa mali bubaye ubwa mbere ivyo bihugu vya buraya vyemeza ko abo bacangero batanguye koherezwa muri mali inyuma y'amezi atari make bagabisha leta ya mali ariko ntibavuga nimba bazoca bakura inteko zabo muri ico gihugu leta zumwe za amerika ntiri mu basinye iryo tangazo ariko umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu anthony blinken mu ndwi iheze yaragabishije mali kutakira abacangero b'ikompanyi wagner yavuze ko bibaye bibaye bishobora kuzibira amafaranga agenewe gufasha mali hamwe no guhungabanya umutekano w'igihugu
washington ijwi rya amerika
abimukira bashika kuri bane barafuye ejo ku munsi wa kane igihe bwato barimwo bwibira mu mazi mu izinga rya antikitera ni mu buraruko bw'ubugiriki ibi vyavuzwe n'abasirikare bakorera mu mazi muri ico gihugu iryo sanganya ryo ku munsi wa kane jo ryakurikiye irindi nk'iyo ryabaye ku munsi wa gatatu aho ubundi bwato bw'abimukira bwibiye mu izinga rya foregandrose buhitana abashika batatu cumi na batatu baratabawe mu gihe abandi barenga icumi bataramenyekana irengero nk'uko bivugwa n'abategetsi b'ubugiriki ikigo c'ishirahamwe mpuzamakungu cita ku mpunzi hcr kigereranya ko abantu barenga ibihumbi bibiri n'amajana atanu bapfuye canke baburirwa irengero mw'ibahari bariko baragerageza kwinjira ku mugabane wa buraya kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kw'icumi na kumwe k'uyu mwaka hano muri leta z'ubumwe za amerika ikigo kijeje kwemeza ibifungurwa n'imiti fda mu mfunyafunyo y'icongereza caremeje ikoreshwa ry'ikindi kinini ca covid cumi n'icyenda cahinguwe n'ihinguriro ry'imiti ryaha muri amerika ryitwa merke ni nyuma y'umunsi umwe icyo kigo cyemeje ikindi kinini cya mbere cya covid cumi n'icyenda cyahinguwe na Pfizer iki kinini cya kabiri cyitwa monopiravir gishobora guhabwa abantu bakuze basanzwe bagendana izindi ndwara zikomeye igihe bafise ibimenyetso bya korona uyu muti nturemegwa ku bafise imyaka iri munsi ya cumi n'umunani ikigo fda cyavuze ko mu bahawe icyo kinini indwi ku ijana gusa ari bo binjiye mu bitaro leta z'ubumwe za amerika iri kuritegurira ibiganiro n'uburusiya ibiganiro bishobora kuzotangura mu kiringo cy'indwi nkeya ni mu gihe ibihugu byo mu burengero bw'isi biriko byagiriza uburusiya kubandanya burungika abasirikare babwo ku rubibe na ikirere kandi ko hari ubwoba ko hashobora kwaduka intambara abategetsi ba amerika bavuga ko amerika yiteguye mu biganiro bya kidiporomasiya vuba mu kwezi kwa mbere biciye mu nzira zinyuranye uburusiya bumaze igihe bushikiriza amakenga ko ibihugu byo mu burengero bw'isi hamwe n'ishyirahamwe otane biriko biragerageza kwegeranya inteko zabo ku rubibe rwabwo mu kiganiro n'abamenyeshamakuru i mosku ku munsi wa kane jo perezida vladimir putin w'uburusiya yavuze ko amerika isa n'iyifise ubushake bugaragara bwo kuganira ku makenga y'uburusiya ajyanye n'umutekano ku rubibe rwayo na ikirere uru ruhagarara rwatanguye muri iyi ndwi igihe perezida putine yasaba yuko inteko za ikirere ziva ku rubibe
harize bigira imana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijuru rya amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu komu nongere ndabashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda aho turi kuri fm y'ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari ubu naho abategetsi b'ibihugu bigize umuryango w'akarere ka afurika yo mu buseruko eac mu mfunyapfunyo ku wa gatatu w'inondwi baremeje ko repubulika demokarasi demokarasi ya kongo yo kwinjira muri uwo muryango iyo nama yabaye aho abakuru b'ibihugu bagaragaje yuko bose ari raporo bemeranya na kongo iriya niyo ntambwe ya mbere ariko akaba ariyo ntambwe ikomeye kurusha izindi zose unitom umurisa umwigisha muri kaminuza y'u rwanda akaba anakora ubushakashatsi ku muryango w'ibihugu byo mu karere ka afurika yo mu buseruko iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato muri ano makuru kandi tuza gukwitira muri kongo neza na neza mu ikambi ya murongwe irimwo abarundi bahunze turaba uko bariko bitegurira iminsi mikuru iheza umwaka sangwa ikaze noheli nziza kuri mwese muja mwatanguye kuyihimbaza nshuti bakunze b'ijwi rya amerika amakuru y'iki gitondo reka tuyahere mu karere aho indongozi za eac zemereye ku munsi wa gatatu repubulika ya demokarasi ya kongo kwinjira muri uyu muryango igizwe n'ibihugu biherereye mu karere ka afurika yo mu buseruko intambwe zisigaye kugira ngo ico gihugu cinjire icese hama kibone kuba nk'umuryango yemewe ijana ku ijana muri eac frederic nkundikije yajibajije tom umurisa umwigisha muri kaminuza y'u rwanda akaba anakora ubushakashatsi ku muryango w'ibihugu byo mu karere ka afurika yo mu buseruko umugabo n'igihugu gisabye kwinjira mu muryango hari ibisabwa kugira ngo kibyubahirize kikabanza kikadepoza kikabyubahiriza bakabona ko cyabyubahirije none iriya nama yabaye ejo aho abakuru b'ibihugu bagaragaje yuko bose bari dakoro bemeranye na kongo iriya niyo ntambwe ya mbere ariko akaba ariyo ntambwe ikomeye kurusha izindi zose ni ukuvuga ngo iyo barangije kwemera yuko igihugu kiba mambure bose bakaba bari raporo ibyo bavuze bijya mu nyandiko yajya mu nyandiko hanyuma inama y'inzego bireba zaba minisitiri barebwa n'icyo n'izindi nzego bagashyira mu bikorwa icyo abayobozi b'ibihugu bavuze ni ukuvuga ngo nubwo leta iriya twayita etape ya mbere cyangwa intambwe ya mbere iriya niyo ntambwe ikomeye muri zose iyo bivuzwe nka kuriya bijya mu nyandiko hanyuma institusiyo cyangwa ibigo byashyizweho gushyira mu bikorwa bikabishyira mu bikorwa kugeza ibiganiro igihugu cyemerewe birashobora gushika ko ingingo yafashwe n'abashikiranganji isubizwa inyuma canke idashyirwa mu ngiro iyo babivuze nka kuriya baba bagaragaje ubushake iriya ni volonte politiki ni ubushake n'ibihugu rero bigaragaza ubushake igomba gukurikizaho hari ibintu bareba iyo ari byo by'uburenganzira bwa muntu n'ibindi byose hari ibintu bareba bagasaba n'igihugu ko kibigaragaza gusa ikintu cy'ingenzi kiba cyavuye mu nama nk'iriya ni uko iyo abayobozi b'ibihugu byose bavuze bati ibi bintu turabona ari byo kandi ari byiza ibikurikiraho ni porosedire porosedire hari impapuro hari ugusinywa hari inzego zigomba guteranya ariko iyo abakuru b'ibihugu bose nka kuriya bavuze bati turabona igihugu ari ngombwa ko kiba umuryango ntekereza ko iriya jambo riba rikomeye nubwo bigomba kujya mu nyandiko ariko riba rikomeye ku buryo ari ikintu kiba cyagaragaza yuko habayeho ubushake bw'ibyo bihugu hari abakurikirana politike muri kariya karere bavuga ko kubona ahinjiye mu kindi gihugu kivuga ururimi rw'igifaransa bishobora kuba akarusho ku bihugu bisanzwe bivuga igifaransa bitavuga ururimi rw'icyongereza aho muhavuga kwiga urakoze cyane ndatekereza ko integration ya east africa cyangwa kwishyiramo kwa east africa ntabwo bitandukanye cyane no kwishyiramo ku burayi kubera ko iyo usomye uko uburayi bwatangiye ari ibihugu bite bishingiye ku bucuruzi kwishyira hamwe k'uburayi ntabwo ibihugu byose by'uburayi nk'uko ubibona hari igihugu cy'ubufaransa kivuga igifaransa hari ubudage hari ibihugu wavuga ngo ni anglo saxo n'ibihugu byaba bivuga wenda igifaransa ni ukuvuga ngo kuba igihugu cyinjiyemo kwishyira hamwe kw'ibihugu bya east africa birimo birakurikiza inzira zimwe kwishyira hamwe kwagiye kubaho koko kw'ibindi bihugu bigiye bitandukanye ni ukuvuga ngo ari ukwishyira hamwe kwa east africa ari ukwishyira hamwe ku tundi turere inzira zo kwishyira hamwe za integrasiyo n'amategeko n'amahame agenga kwishyira hamwe ntabwo akenshi bijyana n'ururimi akenshi bijyana n'icyo ibihugu bituranye n'abaturage bapfana n'ibyo bakorana kuruta uko umuntu yareba ururimi mu kanya gatoya cyane rwose akarusho mubona ko kwinjizwa igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo muri uyu muryango ntakahe cyane cyane ku byerekeye ubutunzi akarusho cyane igihugu cya kongo cyari gisanzwe gihahirana n'ibihugu bituranye umuryango wa tepeje wari usanzweho n'ubu ngubu umuryango wa tepeje hari ibikorwa birimo bikorwa byo kuzamura umuryango wa tepeje kubera ko ntabwo bigeze bibaho burundu bisanzwe ihari imihahiranire ibi bigiye gutanga akamaro cyane ku bijyanye n'imihahiranire kubera ko aho umuturage wavaga muri kongo ajya burundi umuturage wo muri kongo ajya mu rwanda niba mu rwanda ajya muri kongo wenda aciye kuri ibi bihugu bigiye gufasha ikintu cy'ubucuruzi neti porofi y'ubucuruzi yavaga muri kariya karere igomba kwiyongera byanze bikunze kubera iki kubera korohereza ingendo urujya n'uruza muvumenti ofu pasoni urujya n'uruza nicyo kintu cy'ingenzi cyane kigiye kuba hagati y'ibihugu uko biri hano ni uko ngo bigiye gufasha abantu mu mihahiranire cyane yo kwivuza ndetse kuba wajya mu gihugu gufata serivisi bikakorohera kuko ubibona shenge n'umupari Professor Tom Umulisa murakoze cyane gose ku kanya muhaye radio ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu gihugu c'u Burundi ibiharuro vy'abandura umugera wa COVID-19 bibandanya kwiyongera. Leta y'ico gihugu ibicishije ku bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu yongereje ibibanza vyo kwipimishirizamwo mu gisagara ca Bujumbura. Inkuru yateguwe n'ijwi ry'Amerika ifatikanije n'abakunzi bayo mu Burundi tuyibaza Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Mu mpera zindwi iheze ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu no kugwanyikiza sida bwaratangaje ko ibiharuro vy'abandura umugera wa covid-19 vyiyongereye ku butaka bw'uburundi inyuma yo kugendera ibibanza bitatu biri mu gisagara c'ubutunzi bujumbura bisanzwe vyakira bipimisha umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu akaba n'icegera c'urongoye umugwi ujejwe gukurikirana ivy'uwo mugera yashikirije mu kiganiro ku bamenyeshamakuru ko hagiye kugurugwa ibindi bibanza vyo kwipimishirizamwo muganga Sylvie Nzeyimana ni umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu no kurwanya sida kubera twabonye yuko muri ino minsi abaza kwipimisha ari benshi cyane twabonye ko ari ngombwa bikenewe yuko hokongerezwa ibibanza uh, vyo gupimiramwo twabonye rero ko mu maguru masha hariho ibibanza batwongerereje cyane cyane ngaha mu gisagara ca bujumbura kuko ari naho twabonye yuko abantu banduye umugera aribo baguma biyongera muri ibyo bibanza ngira ngo nona bivuga bigiye kwiyongera ko ku bibanza byari bihasanzwe byo gupimiramwo hariho nko ku ivuriro ryo mu ngagara ivuriro ryo ku mutakura ivuriro ryo mu rubirizi ivuriro ryo mu kanyosha ivuriro ryo ku musaga hamwe n'ikibanza cyo muri rwakarede bamwe mu baba mu gisagara cya bujumbura bakira neza igwizwa ry'ibyo bibanza byo kwipimishirizamo umugara wa covid cumi n'icyenda bamwe mu bayaze n'abakunzi b'ijwi rya amerika ariko bakamenyesha ko bataronswa imiti bahejeje gutorwa uwo mugera kubera ubwinshi bwabo bagasaba leta kongera imiti kumbure ni ukugwiza imiti hanyuma n'aho abantu bakarabira bakahagwiza ko bagiye barabikwiragiza henshi batugiriye neza cyane nukuri turashimiye abavyiyumviriye barakoze turabashimiye umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu akaba n'icegera c'urongoye umugwi w'igihugu ujejwe guhangana na covid 19 atera akamo abanyabujumbura n'ababa mu gihugu hagati akamo ko kubahiriza ingingo zose zobatuma birinda ico kiza muganga Sylvain Zeyimana abahamagarira kwipimisha bacumva ibimenyetso by'uwo mugera e, ikindi twabonye ni uko bandanya duhimiriza abenegihugu kugira ngo babandanye bakurikiza impanuro zo kwikingira kugira ngo ntibagume bandura kandi twongeye guhamagarira abenegihugu babandanye bipimisha nk'uko biriko biragenda ubu iyo umuntu abonye yuko uba bamaranye igihe yatowe uwo mugera canke iyo yiyumvise ko ikimenyetso babandanye bipimisha mu gihe makumyabiri na tatu ariyo ntahangwa mukazanamuha yo mu gisagara ca bujumbura haharurwa gusa ibibanza bitatu vyo kwipimishirizamwo vyarongerejwe kuva kuri uno wa mbere ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwafashe ingingo yo kugurura ibindi bibanza bitandatu kubera ko abipimisha bandanya bagwirirana umugera wa covid 19 ubandanya kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi mu gihe hari n'abakira incanco zo kwikingira uwo mugera haraheze ikiringo cy'amezi atatu ubu mu Burundi haharugwa incanco zibiri Xinofarm rwavuye mu gihugu cy'Ubushinwa hamwe na Johnson and Johnson rwavuye mu gihugu cy'Ubwongereza gushika ubu ibiharuro vya nyuma biheruka gutangwa na leta y'u Burundi ibicishije mu kubushikiranganji bw'amagara y'abantu bivuga ko abamaze guhitanwa n'umugera wa covid 19 bagera kuri 12 ku butaka bwose bw'u Burundi ni mu gihe ayandi makuru abakunzi b'ijwi rya Amerika bakura mu mihingo itandukanye avuga ko uwo mugera umaze guhitana abantu benshi cyane kuva mu kwezi kwa gatanu ku mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri desire hatungimana urakoze mu gihugu cy'u rwanda ejo kuwa kane sentare nkuru ya nyarugenge yarasibije urubanza rw'umunyapolitiki abdul rashid hakuzimana yagirizwamwo ivyaha vyo guhakana jenoside yakorewe abatutsi no gutera amacakubiri mu banyarwanda umenyesha amakuru ijwi rya amerika eric bagira ubusa i kigali mu rwanda yadukurikiraniye ivyino nkuru urubanza rwatangiye rukerereweho amasaha agera muri atanu twasanze ku miryango y'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge amatangazo yavugaga ko abacamanza bose b'urukiko bari babanje kujya gufata urukingo rwa covid cumi n'icyenda umunyapolitiki abuduru rashidi hakuzimana yajuririye urukiko asaba gufungurwa by'agateganyo yitabye akoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga rya skype ari muri gereza nkuru ya nyarugenge iri mageragere mu nkengero z'umujyi wa kigali umunyamategeko umwunganira metre jean felix rudakemwa we yari mu cyumba cy'urukiko yabwiye umucamanza ko bifuje kuburana imbona nkubone aho gukoresha ikoranabuhanga yavuze ko ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'uku kwezi aribwo batanze icyifuzo cyabo kuri perezida w'urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge bwana dorufu udahemuka ariko ko nta gisubizo yabahaye yavuze ko bwaba n'ubwanditsi bw'urukiko ntacyo bwabamenyesheje yasobanuye ko aribyo Hakuzimana yifuje mu rwego rwo kubona ubutabera buboneye umucamanza yasobanuye ko abakuriye inkiko zisumbuye bose bari mu mahugurwa bityo ko bagomba gutegereza ko bwana Dorufu udahemuka azarangiza akazabona gufata icyemezo ku busabe bwa Hakuzimana n'ubwunganizi mu mategeko hagati aho Hakuzimana yibukije urukiko yajuririye ko igihe cyagenwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge cyo kubafunzwe by'agateganyo mu minsi mirongo itatu cyarangiye arasaba gufungurwa by'agateganyo akaburana yidegembya kugira ngo hubahirizwe ibyo amategeko ateganya ku munyapolitiki Hakuzimana kuguma kumufunga kandi ubushinjacyaha butarigeze busaba kongera igihe cy'ifungwa ry'agateganyo binyuranije n'amategeko urukiko rwamubajije niba yakwemera ko iyi ngingo impande zombi ziyijyaho impaka hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga ari kuregwa arabyanga byatumye ubushinjacyaha butagira icyo busobanura kuri iyi ngingo yo kuba Hakuzimana avuga ko afunzwe binyuranije n'amategeko umucamanza nyuma yo kumva ubusabe bw'uregwa n'umwunganira yahise agena indi tariki y'iburanisha ritaha kuri makumyabiri z'ukwezi kwa mbere mu mwaka utaha wa bibiri na makumyabiri na kabiri ku itariki ya makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi gushize kwa cumi na kumwe nibwo umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa nyarugenge yafashe icyemezo gifunga by'agateganyo bwa nabuduru rashidi hakuzimana ni nyuma yo kwemeza ko hari impamvu zikomeye kandi zihagije zagezweho mu iperereza zituma ubushinjacyaha bumukekaho ibyaha bumurega ubushinjacyaha bumurega ibyaha bitatu icyaha cyo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane icyaha cyo gukurura amacakubiri mu banyarwanda n'icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha n'ibyaha byose bikomoka mu biganiro hakuzimana yagiye agaragaramo anumvikanamo ku miyoboro ya youtube ari kuregwa arahakana ibyaha byose muri iyo miyoboro hari n'uwe bwite yari yarashinze awita rashidi tv mu magambo ubushinjacyaha bumuregesha harimo aho hakuzimana arondora urutonde rw'abashatse kwiyamamariza gutegeka u rwanda ntibabigereho bikarangira ubuzima bwabo bukomereje muri gereza ku mpamvu yiti za politiki muri abo avugamo umunyapolitiki victoire ingabire ukuriye ishyaka darufa umurinzi ritaremerwa n'amategeko y'u rwanda metre bernard ntaganda perezida fondateri w'ishyaka pesi imberakuri ryacitsemo ibice muganga teoneste niyitegeka bwana deo mushahidi wa pdp imanzi n'abandi mu mvugo za hakuzimana yumvikana avuga ko umusanzu we mu biganiro wari ugamije gukora icyo yise kugangahura u rwanda kuko yemeza ko kurutegeka ari umwaku ubushinjacyaha bumuregesha amagambo yavuze asaba ko kwibuka jenoside yakorewe abatutsi byagombye kuvaho cyangwa bigakorwa mu bundi buryo ubundi akanavuga ko atari abatutsi bonyine barokotse jenoside si ubwa mbere bwana hakuzimana buduru rashidi yambitswe impuzankano y'iroza iranga abafungwa yigeze gufungwaho indi myaka umunani kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane aregwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda avuga ko yazize impamvu za politiki yakunze kumvikana avuga ko yazize ko yari afite umushinga wo gushaka kunga perezida w'u rwanda paul kagame n'uwo yasimbuye ku butegetsi bwa na pasiteri bizimungu eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku isi yose abatandukanye baja batanguye kwitegurira noheli n'ubunane ijwi rya amerika twarungitse mugenzi wacu vedaste ngabo mu ikambi ya murongwe iri buvira muri congo kuturabira uko abarundi bahahungiye bari kubitegurira iminsi mikuru iheza umwaka mu minsi mikuru isoza umwaka usanga mu nkambi z'impunzi z'abarundi za rusenda na murongwe impunzi zaguze inka nyinshi zo gufungura kuri noheli no kuri bonani ariko kuri ubu siko bimeze kuko nta nka ziri muri izo nkambi zimwe zaragurishijwe izindi zinyagwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho ntaho ndore oscar n'umwe mu mpunzi zo mu nkambi ya murongwe ijyanye n'iminsi mikuru twimirije kweri turayiteguriye ariko nta munezero dufite kuko nk'imyaka yari yahora irengana iheze twahara dufungura akanyama tukarya inyama kabisa tukayumva mu ryinyo ariko ubu nta nka zihari barazomoye kumvo zivanye n'umutekano muke barazihize barazomora ku bw'abenegihugu abenegihugu b'igihugu cyacu dutuyemo cya kongo barazomoye kabisa tutazi imvu nta mpamvu n'imwe ituma twogera umunezero ko dushobora kugira umunsi mukuru atanyama turi ko turarya nta hantu namwe hari inka butoyi janine noshimangira ko bitazaba byoroshe mu minsi mikuru bitewe n'uko bashobora kuzabura inyama zo gufungura iminsi mikuru ntabwo tuzoyihimbaza nk'uko twahora tuyihimbaza kare hahora hagera tukabona inka nka cumi mirongo ibiri zaje mu nkambi tuzobaga tukazibagira inyuma y'inkambi tugasangira n'ababanyi bacu nyine b'abakongomani ariko ubu ntumva ko tutazogira umunsi mukuru biryoshye n'ukuri umutekano ntawo turara tutaryamye turarana ubwoba bwinshi ugira gato ukaza wumva ngo dodododo zana twutunze twose bakajyana kwizera jean pierre ni umuyangayanga wo mu nkambi ya murongwe avuga yuko impunzi zifite amatungo magufi yene n'inkoko zatangiye kuzamura ibiciro byazo bitewe n'uko nta nka ziri muri izi nkambi nk'ihene yahora igura ibihumbi mirongo itanu yagiye ku bihumbi ijana n'itanu inkoko yahora igura ibihumbi mirongo itatu ibihumbi mirongo itatu cumi na bitanu yagiye ku mirongo ine mana yake ibi byose byatewe n'umutekano muke w'ibitungwa muri iyi site ya murongo twebwe turiho turabona kubera ko bizotugora kuronka akanyama muri iyi minsi mikuru oya ntizogenda neza na gato kubera ko ibitungwa byarahetse n'uwari afise agatima ko gutunga ntakaba isubira kugira kuko hariho ubunyanyaso ca- bwa cane si impunzi zo muri izi nkambi za murongwe na rusenda zonyine zifite ikibazo cyo kuzabona inyama zizafungura mu minsi mikuru ya noheli n'umwaka mushya ahubwo n'abaturage b'abakongomani bazakiriye bari basanzwe bajya inka zivuye mu bibogobogo na baraka z'abanyamurenge nabo bafite icyo kibazo kuko nazo zanyazwe n'imitwe yitwaje ibigwanisho b'amayimayi vedasi ngabuku bwa radiyo ijwi rya amerika ubuvira mutara kivu y'epfo vedaste ngabo ni ukubwira ko abandi banyagihugu bemeza ko noheli basanze mu nzara ari abo mu karere ka bugesera kari mu ntara y'ubuseruko bw'u rwanda avuganye n'umumenyeshamakuru wacu asumta kaboyi bamusiguriye ko uruzuba rwinshi ariyo mvu nyamukuru y'inzara ibugarije mu gihe cyo gusoza umwaka henshi wasangaga abaturage bashakisha amafunguro cyangwa ibinyobwa byiza bagatumirana bagasangira bishimira ko umwaka bawushoje amahoro kuri iyi nshuro abatuye mu mirenge inyuranye y'akarere ka bugesera baravuga ko batazabona iminsi mikuru kuko bahuye n'izuba ryangije ibyo bahinze byose bitarera ijwi rya amerika ryagiye mu murenge wa kamabuye mu karere ka bugesera hari mu masaha abahinzi baba bakiri mu mirima benshi bagiye batwereka ko ntacyo bazasarura kuko izuba ribateje igihombo gikabije twateye ubunyobwa nateye mirongo itatu y'ubunyobwa nakodesheje yaririmo ibiro cumi na- na bitanu minga ibiro cumi na bitanu by'ibishyimbo nakodesheje nta kintu namba gihari usibye kugenda tugatoragura tukabizanira nk'ikabiryo ibi bigori ubona twari twabihingiye rimwe ubu nabyo tujyamo tukahira urabona ko bit- nta kwera nta ibishyimbo nyine bitangiye kurwara ubusimba nyine no kuma bitewe n'izuba nyine ibintu byose byararumbye haba ibijumba imigozi iri kuma haba ibis- ibigori nyine biri kuma nta kintu bari gutera mu butaka nyine ngo kiveyo nyine twahuye n'ubukoko buri hasi mu butaka imyaka yose barahinga reka da aha hose haba hagaba harimo ibishyimbo ntabyo dore ubu ni ubunyobwa bateyemo urabona reka da karagwa rimwe hari ubugori bwaheze hasi urabibona hari iki byose byataye imitwe hazamo ibyo bikoko abahinzi ibishyimbo bamwe bagenda basubizamo birongera biyoyoka gutyo ubu ni imbuga gutyo aba baturage baravuga ko badatabawe basoza umwaka bari mu bwigunge barasaba leta kubafashisha ibiribwa turahangayitse kubera ko utekereza ko ibishyimbo kuva ibyumye kubera imvura bizurira twari tugiye kwinjira mu minsi mikuru nta kintu tuzinjirana nta na gito turabyibaza tukabatisa ubukoko ko igihe cyajyaga kigera tukinjira mu minsi mikuru turya ibishyimbo turya ibirayi turya ibintu byose byeze turi gusarura mbega ariko ntacyo ni ukwicara gutya abantu benshi barasuhutse ajya umugore mariya hirya aha abenshi bararyamye kubera inzara ni ukuri turaba gutabarizwa leta twebwe icyo twayibwira ni uko rwose du- abayobozi bagomba kudutabariza bakadufasha nta kindi ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi rabu cyemera ko imvura yaguye nabi muri aya mezi byatumye imyaka yangirika mu duce tumwe na tumwe tw'igihugu umuyobozi wungirije wa rabu ushinzwe ubushakashatsi ku buhinzi sharire bucagu yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko batangiye kuhira mu bice byugarijwe n'izuba burasirazuba niho byari bikomeye cyane ni naho twashyize imbaraga twashoboye kugura n'imashini no gufasha no gutegura imi- imiganda yo kuhirira kuhirira hamwe dukoranye n'abaturage Eh, uturere cyane cyane twari dufite ikibazo ni twa ngoma kayonza kirehe eh, nyagatare n'igice cya rwamagana akarere ka bugesera abategereye ikiyaga twagiye ducukura ibi- ibi byobo byitwa da- za damu hanyuma dutanga na za shitingi ukagira amamodoka amamodoka ah, yikorera amazi noneho akabagemurira amazi agashyira muri ibyo byobo noneho abaturage bagakoresha utumashini buhira muri uku kwezi kwa cumi na kabiri leta yatangiye guha ibiribwa bamwe mu baturage bahuye n'amapfa bo mu karere ka gatsibo mu ntara y'iburasirazuba abo leta itarageraho barayisaba kubibuka kugira ngo nabo bazishimane n'abandi mu minsi mikuru isoza umwaka asumta kaboyi ijwi rya amerika mu karere ka bugesera mu ntara y'iburasirazuba
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi aha niho duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro byacu bya kino gitondo kuri mikoro mari kumwe na joe diane ninahazwe ibiganiro vyegeranijwe na diodone cubahiro vyari bihagarikiwe na frederic nkundikije ku izina rya bagenzi banje bose mu nkundire ndabike banure ndabipfuriza noheli nziza mu biganiro tugiye kubategurira mu masaha ari imbere birimwo muri isanga n'amakuru turabaha akanya gakwiye ko kwipfuriza abanyu umunsi mwiza wa noheli n'impera nziza z'umwaka naho rero mu masaha ari imbere ahanje turaza kuba turi kumwe saa kumi na zibiri ku masaha yo mu burundi no mu rwanda ku mugoroba